turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirana washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu mu rwanda muri ko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri kigali fm mirongo icenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe hakurya muri uganda twumvikanira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze makuru kuri uno mugore mugoroba muri kumwe na diana nininahazwe muri studio ya gatanu umurwi ujeje gutegura amatora mu rwanda watangaje ko abakandida umunani bigenga ari bamaze kumenyekana ko bazokwiyamamaza amatora ya perezida yo mu kwezi kw'indwi kuko nec aho bakwica amategeko ifite ububasha bwo kuba ubwo burenganzira batakomeza kububona
uyu ni madame oda gasinzigwa atwara komisiyo yijejwe gutunganya amatora mu gihugu cy'u rwanda genda bituvuna tugenda tugera mu turere tugasuzugurwa n'abayobozi b'uturere n'abayobozi b'intara bakaba babohereza n'abagitifu b'imirenge kudukubita ubu nawe ni innocent hakizimana umwe mu bashaka kwitabira amatora ya perezida y'u rwanda nk'umukandida yigenga ibitigiri vy'abana bapfa batarakwiza imyaka itanu kubera ubuvuzi budakwiye bibandanya kwiyongera mu ikambi z'abarundi ziri mu gihugu ca tanzaniya mu ya hamas na israel misiri yagiriza israel kubangamira utwigoro tugamije guhagarika ingwano ibandanya hagati ya israel na hamas ubumwe bwa buraya buri ko bukora amatohoza ku mikorere y'imbuga ngurukanabumenyi za instagram na facebook zagirizwa kuyovya ubwenge bw'abana ido nido yano makuru yose nce ku masonga ni mu kanya musanga ikaze nongere ndabahe mwiriwe n'ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika misiri yagiriza israel guhunga utwigoro twose two guhagarika intambara ihanganyemo na hamas mu ntara ya gaza misiri muribuka ko arico gihugu gihuza israel na hamas ibindi kuri no nkuru na mugenzanje ejo ni mukankusi ibi perezida wa misiri abdel fatah al sisi yabibwiye abakuru b'ibihugu bari bateraniye mu nama imanama kuri uyu wa kane misiri nicyo gihugu gihuza impande zishyamiranye yongeyeho ko israeli irimo gukomeza ibikorwa byayo bya gisirikari irafa umujyi wo ku mupaka w'amajyepfo hagati ya misiri na gaza yavuze kandi ko israeli irimo gukoresha uwo mupaka unyurwaho n'abava ku ruhande rwa palestina israeli na misiri byagiye byitana ba mwana mu bijyanye n'uruhare mu gufunga icyo cyambu cyagize akamaro kanini mu kugeza imfashanyo ku butaka bwo ku nkombe aho abantu bamwe bashobora kwicwa n'inzara israeli kuwa kabiri yavuze ko misiri ari ikwiye gufata icyemezo cyo gufungura icyambu cya rafa no gutuma ibyo gufashisha ikiremwamuntu byinjira mu ntara ya gaza ibi byatumye misiri yamagana ibyo isobanura ko ari nk'urwitwazo mu kugerageza gushyira amakosa ku bandi mu bijyanye n'ikumirwa ry'imfashanyo perezida sisi yagize ati twasanze isirayeli ikomeje kwitaza inshingano zayo no guhunga ibikorwa byose byatuma ihagarikwa ry'imirwano rigerwaho
ejo ni mukankusi urakoze tukiri mu vya israel polisi y'ico gihugu yishe irashe umugabo bivuga ko ari umurwanyi ni nyuma y'uko agerageje gutera imbugita umupolisi mu burasirazuba bwa yerusalemu hari mw'ijoro ry'ejo kwa gatatu edi rwema polisi yavuze ko abapolisi barimo gusaka uwo mugabo ubwo yasohoraga imbugita akayibatunga abofisiye nibwo bamurashe arapfa umwirondoro w'uwo mugabo ntiwari wamenyekana neza iki ni cyo gitero giheruka mu mijyi ya isiraheli kuva intambara kuri hamas itangiye ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize ibintu byatumye ibibazo by'ubushyamirane bikara hagati y'abanyapalestina n'abanyayisiraheli urugomo narwo rwariyongereye mu ntara ya sijorudaniya aho abanyapalestina bagera hafi kuri magana atanu bishwe n'amasasu ya isiraheli kuri ubwo butaka ibyo bigaragazwa na minisiteri y'ubuzima iherereye iramala inavuga ko abenshi bishwe n'abasirikare babarashe abanyapalestina mu ntara ya sijorudaniya bishe abanyayisiraheli icyenda barimo abasirikare batanu ibi ni guhera tariki ya karindwi z'ukwezi kwa cumi hakurikijwe imibare itangwa n'umuryango w'abibumbye
ijwi ry'amerika turabandanya n'amakuru tubafitiye hirya n'ino ku isi ku mugabane wa afurika muri mauritania abagabo umunani batanze kandidature zabo mu matora ya perezida azoba muri ico gihugu itariki ya mirongo ibiri n'icenda z'ukwezi kuza kwa gatandatu ibindi na timu ishimwe abo barimo mohamed urudi gazwaini n'uwo yasimbuye wafunzwe mohamed urudi abdulaziz mbere wari wakuwe mu baziyamamaza abashobora kuzahatanira umwanya wa perezida bari bafite kugeza saa sita z'ijoro ejo kuwa gatatu kugira ngo babe bamaze gutanga kandidatire zabo aziz yayoboye igihugu hagati mu mwaka wa bibiri n'umunani n'uwa bibiri na cumi n'icyenda kandi ubu ari muri gereza ku wa kabiri umuvugizi w'uwahoze ari perezida yavuze ko yavuye mu baziyamamaza kubera ko atabonye abamushyigikira bakenewe cyakora mu buryo butunguranye azizi yagiye ku biro by'akanama gashinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga mu ijoro ryabanzirizaga itariki ntarengwa yari yatanzwe arinzwe bikomeye agiye gutanga impapuro zisabwa urukiko rw'ubujurire rwari rwavuze igihe gito mbere yaho ko rushobora kumuha uruhushya rwo gukora urugendo kubera izo mpamvu z'itora abambari ba aziz babarirwa muri mirongo bari hafi aho bagiye kumushyigikira ariko abaharinda bamubujije kuvuga seidina ali wunganira mu mategeko uyu wahoze ari perezida yavuze ko kandidatire ya aziz yari ikiburamo abamushyigikiye bake ariko ko hakurikijwe amategeko yari afite indi minsi ibiri kugira ngo abuzuze akanama gashinzwe iyubahirizwa ry'itegeko nshinga gafite kugeza ku itariki ya makumyabiri n'icyenda ngo kabe katanze lisiti y'abakandida
tim harris ishimwe urakoze iby'amatora turaza kubigaruka ko tubabwira y'u rwanda mu gice c'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ariko imbere y'uko tugaruka ku vy'amatora tubanze tuvugane ku vy'ubuhinga bwa none umuryango umwe bwa buraya wuguruye amatohoza ku mikorere y'imbuga ngurukanabumenyi za facebook na instagram zegukira sosiyete ya meta bikeka ko mu buhinga facebook na instagram bazikoresha harimwo ubutuma abana bato batwarwa cane n'izo mbuga ku buryo zica bicika nk'ibiyovyabwenge kuri bo ibindi izi mbuga zagirizwa ni uko rimwe na rimwe zidashobora kunyegeza amakuru abana batemerewe kubona mu itangazo yasohoye komiseri w'ubumwe bwa buraya thierry breton yagize ati dufise amakenga menshi ko meta atanga uvu yashize mu gukingira imibereho myiza y'abana cane cane amagara yo mu mutwe bugize ubwa gatandatu ikigo ca meta gikorwa ko amatohoza ashusha nk'ayo ikigo nyamerika meta catangaje ko gifise ariko ishaka ryo gukingira abana kugira ngo amakuru bakura kuri facebook na instagram abahwanye n'imyaka bafise umwanya bamara kuri izo mbuga nawo ububake hakubasambura sosiyete ya meta ihumuriza ivuga ko yiteguriye gutanga amakuru yose ubumwe bwa buraya bukeneye mu matohoza yawo yongera ivuga ko imaze imyaka cumi ishiraho ubuhinga burenga mirongo itanu bwo gukingira abana ano makuru yose mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com aderesi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya duca tuja i kigali mu rwanda umuguje uje gutegura amatora mu rwanda washize ahabona urutonde rw'abakandida bigenga bifuza kuzokwiyamamaza mu matora ya perezida w'u rwanda mu matora azoba mu kwezi kw'indwi k'uno mwaka asumta kaboyi yakurikiranye ikiganiro komisiyo y'amatora mu rwanda yahaye itangazamakuru mu kiganiro bamwe mu bagize iyi komisiyo bahaye itangazamakuru bagaragaje aho imyiteguro igeze ubuyobozi b'iyi komisiyo madamu dagasinzigwa yasobanuye ko mu bantu umunani bifuza guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu babiri bamaze guhagarika ibyo bikorwa yumvikanishije ko habonetsemo n'abagenda barenga ku mategeko ariko ababa batabikora neza rimwe na rimwe twumva hirya no hino twabasaba yuko bakomeza kuba inyangamugayo bagakora iby'amategeko ateganya kuko nek aho bakwica amategeko ifite ububasha bwo kuba ubwo burenganzira batakomeza kububona aho byaramuka bitagenze neza ababa bakoresha amafaranga hamwe na hamwe ijwi rya amerika ryashatse kumenya uko igikorwa cyo gushakisha abasinyira abakandida bifuza kuzajya ku mwanya wo kuyobora u rwanda bemerewe hirya no hino mu gihugu tuvugana na bwana inosa hakizimana ni umwe mu bifuza guhatanira umwanya wo kuzayobora u rwanda ukomoka mu ntara y'uburengerazuba bwana hakizimana yabwiye ijwi rya amerika zimwe mu mbogamizi barimo guhura nazo mu gukusanya ibikenewe maze kubona imikono magana atanu mirongo itandatu nsigaje imikono mirongo ine yego bigenda bituvuna tugenda tugera mu turere tugasuzugurwa n'abayobozi b'uturere n'abayobozi b'intara bakaba bo kuba bohereza n'abagitifu b'imirenge kudukubita noneho ikosa ryabaye muri komisiyo mwasaba ko bakosora ni ukuvuga ko muri iyindi manda baba bakwiye guhereza umuntu n'ikarita ifite agaciro ku kwezi baduhaga agatabo n'impapuro zo kuzuzaho imikono muri buri turere wabyereka umuyobozi umuyobozi w'akarere akavuga ati ibintu ntacyo najya kuri sisiteme nkabikururaho komiseri ushinzwe ibirebana n'amategeko muri komisiyo y'amatora mbabazi judite yagarutse ku makosa ajya akorwa n'abakandida bigenga amategeko avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kirazwi ariko hari abo mubona namwe bafata impapuro ziriya zo gusinyisha akaba agiye mu itangazamakuru atangiye kwiyamamaza biriya ntabwo ari byo baraza tukababwira ko ari imyitwarire idakwiye hari n'abaza kugaragaza ko babangamiwe wamubaza ese hari igihe ki atari saa moya n'igice z'ijoro ese wowe ujya gusinyisha saa moya n'igice z'ijoro kubera iki kuki utagarukira igihe ushobora kubona umuntu abantu bakubona ku manywa iyo ugiye gusinyisha nijoro nawe ubwawe uba wikururira ibibazo uwagiye gusinyisha mu kabari ushobora guhurirayo n'abantu binywereye batagushyigikiye bakakwira kugeza ubu iyi komisiyo yibukije ibyo buri mukandida perezida na kandida depite basabwa kuzuza judite mbabazi ashinzwe amategeko muri iyi komisiyo bisabwa rero kuri iyo myanya yombi kuri perezida wa repubulika hariho kuba afite ari umunyarwanda ufite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko kuba nta bundi bwenegihugu afite kuba ari indakemwa mu myifatire no mu mibanire n'abandi bantu atarigeze akatirwa burundu igihano kingana cyangwa kirenze amezi atandatu atarambuwe n'inkiko uburenganzira mbonezamubano n'ubwa politiki aho ni kuri perezida wa repubulika umwihariko twumvisemo cyane harimo imyaka ibiri butandukaneho n'abadepite harimo imyaka mirongo itatu n'itanu y'amavuko mu gihe ku badepite ari imyaka makumyabiri n'umwe y'amavuko komisiyo y'igihugu y'amatora yasobanuyeho guhera ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka izatangira kwakira kandidatire z'abifuza kwiyamamaza ku myanya inyuranye bikazarangira tariki ya mirongo itatu z'uku kwezi kwiyamamaza kw'abakandida mu itora rya perezida wa repubulika no mu itora ry'abadepite bizatangira kuwa gatandatu tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka bisozwe tariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa karindwi abanyamakuru bifuje kumenya ibikunda kuvuga ko komisiyo y'igihugu y'amatora itigenga ariko basubizwa ko komisiyo y'igihugu yigenga mu bikorwa byayo byose nk'uko byemejwe n'amategeko ibindi bibazo byagarutsweho ni iby'abakandida bigenga batangiye kujya gushakisha imikono y'abantu bagera kuri magana atandatu mu gihugu hose bamwe bagaragaje ko ari igikorwa kivunanye gusa abayobozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora berekana ko utakwifuza kuba perezida w'igihugu udashobora no kubona imikono y'abantu magana atandatu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali Asumta Kaboyi urakoze tuve i Kigali tuja mu Burundi aho umutekano muri kino gihe utifashe neza ubwo ni bwose haba mu banyagihugu ndetse n'abanyamahanga bahaba n'abahagendera impande zitandukanye zirimo nka leta ya Canada na ONU vyaburiye bisaba kwigengesera leta naho yahagaritse ibikorwa bimwe bimwe birimo imikino ikinirwa mu bubare nka Zabia hamwe na masinema atandukanye inkuru ya Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda izo mpande zose mu cegeranyo bashize hanze cerekana ko umutekano utifashe neza mu bice byose bigize igihugu c'u Burundi ariko na cane cane mu gisagara ca Bujumbura leta ya Canada yasabye abanyagihugu bayo bakorera mu Burundi ndetse n'abahagendera kwirinda ingendo zitari ngombwa haba mu gisagara no hanze yaco mu bice na cane cane bihurirwamwo n'abantu benshi birimwo ibibanza byo kwinezereza utubari uburiro ndetse n'ahantu hari abantu benshi ikindi basabwa kwirinda gutemberana impapuro z'inzira amafaranga bakayabika kure mu mahoteli canke amazu babamwo kuko n'ubusuma bwimonogoje ndetse n'ibindi bitandukanye n'ibyatangajwe na Loni ishami riraba umutekano nabyo bisa n'ibyo ico yongera ko ihamagarira abanyamahanga baba mu Burundi guhorana umuriro mu matelefone yabo no kugendana nimero bashobora guhamagara byihutirwa mu gihe bahuye n'ikibazo canke bakeneye ubutabazi bwihuse banasabwa guhora bateze amatwi amakuru mashasha ku maradiyo na cane cane y'imbere mu gihugu kugira ngo babashe kumenya aho igihugu kigeze umutekano muke urangwa mu Burundi na cane cane mu gisagara ca Bujumbura watanguye kwibonekeza mu misi heze aho hagiye hategwa grenade mu bice bitandukanye bihurirwamwo n'abantu benshi abanyagihugu batandukanye bavuga ko ubwoba ari bwose mu makomine yose agize igisagara ca Bujumbura aho benshi muri abo banatinya kuvugana n'abamenyesha amakuru akarorero ni muri komine Muha iri mu gisagara ca Bujumbura aho uburongozi bw'iyo komine igizwe n'amakaritiye arimwo Musaga Kinindo Kinanira Kibenga na Kanyosha bwasohoye ingingo yo guhagarika ibikorwa bimwe na bimwe by'ubudandaji n'aharabigwa amasinema bamenyesha ko byakozwe mu ntumbero yo kubumbatira umutekano w'abanyagihugu n'ibyabo izo ngingo nazo zibuza ibikorwa bimwe bimwe zirimwo kugara burundu ibibanza byose byahora byerekana amasinema birabujijwe gukina umukino wa biyare mu kabare imbere y'uko akabare gatangura gukora birabujijwe kandi ko butike idandaza inzoga ikongera ikicarika abariko baranywa abaguzi bategetswe kuja kuzinywera iwabo muhira abasanzwe badandaza inzoga y'impeke nabo nyene ntibemerewe kwicarika abantu uwiguze asabwa kuja kwinywera iwe abandi bavugwa muri iryo tangazo n'abantu basanzwe bagura ivyuma bitandukanye nabo bategetswe kugira ibituro vyo kuguriramwo ivyo vyuma kizira kongera kuzunguruka muri karitiye zigize komine ya Muha ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera abegwa n'iryo tangazo bakorera muri ivyo bice kugira ngo batubwire uko bavyakiriye bamwe muri abo batashimye ko amajwi yabo aja hanze bemeje ayo makuru ko hari abo mu ntwaro batanguye kugenzura hamwe hamwe bababwira ko bategerezwa kubahiriza ayo mategeko bagize bati turabona bashaka kutwomora sinzi aho bashaka kudushira kubaho bisigaye bigoye none batubuze no gukora ariko imana irahari uko niko batubwiye buzuye umubabaro mwinshi abandi nabo bakora mu mabotike bagize bati ibi byo bizokora kuri benshi narijyatweho bari basanzwe banatwigenza ko mu kutwaka amakori menshi ubuho ntibyoroshe ejo aho bukera baratangura kutwugarira bamwe batangure no kutwaka amafaranga adafise insiguro muri kino gihe abo twashikiriye benshi bavuga ko batinya kuvuga kuko hari icuka kibi mu burundi aho n'uwuvugiye kuri mikoro z'abanyamakuru afatwa nk'umwansi w'igihugu uyu mudandaza yemeye kutuvugisha akorera muri karitsiye ya kibenga navyo twe batubujije batawe usohora intebe batawe utanga inzoga ku ibutike twe nk'ubu nta muntu n'umwe ariko aranywera inzoga ku ibutike eee byagiye mu ngiro na ba bandi bose bavuga ngo zandagara bya byuma za nki bya biki byose za voka bijya byose byahagaze nta muntu n'umwe yemerewe ikindi avuga ni uko abo bajejwe intwaro hari aho bitwara nabi mu ishigwa mu ngiro ry'amabwirizwa aba yasohowe na leta kandi bajya b'iwacu ingene bavuga bavuga nabi cane bavuga bazana amande ukuntu bakora bavuga bashyize ku igufuri kugira ngo bayikureko muwayina kereke shozi abazoza bashyira ku igufuri aho kuza kubuza bazoza bahana niko bazobikora aba nabo basigura ko ivyo byahagaritswe ku bwabo atari byo biteje umutekano muke je nta ngorane n'imwe ndabibonamwo kuko nka vyo ndabifata ko abantu baba bariko birondera ubuzima si abantu uvuguti bayinjira mu mpangu ngo bokwiba abantu bivugirira ku ibarabara urashaka naho ishirahamwe orikome mu vyo riharanira harimwo iterambere ry'umwenegihugu kuri mikoro z'ijwi ry'amerika riranebagura iyo ngingo jean duwimana niwe avugira ishirahamwe orikome agafata ingingo zituma abanyagihugu abantu bisumamwo uhagaritse ufashe ingingo nk'izo ubu ufashe ingingo zihagarika ubuzima nizo yambaye buri kome turasubire gutaka dutakamba izo ngingo zifatira amaboko imugongo umunyagihugu na cane cane yari asanzwe ayugarijwe n'ubukene butagira izina turasabye ivyo bintu bihagarare vuba bwangu ishirahamwe orikome risigura kandi ko iyo ngingo nshasha y'uburongozi yerekana ko mu burundi ata ntwaro ya demokrasi demokarasi ihari kuko izo ngingo zitagikwiye gufatwa hagihutihuti abarabwa nazo batabanje kugishwa inama ibibanza leta ya canada na loni cane cane ibuza kugenderamwo abakozi babo n'abagendera mu burundi birimwo intara ya cibitoke bubanza bujumbura rirare n'inzira zerekeza ku rusizi berekana ko ivyo bibanza birangwamwo ihangana hagati y'abajejwe umutekano n'inyeshamba zitera igihugu zituruka muri kongo thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali
ijwi ry'amerika turacari mu mwanya w'amakuru y'akarere k'ibiyaga binini vya afurika igisata c'impunzi ibitigiri vy'abana bari munsi y'imyaka itanu bapfa ku mvo yo kubura ubuvuzi bukwiye vyariyongereye cane mu kiringo c'imyaka ibiri iheze mu ikambi ya nyarugusu irimwo abarundi muri tanzania inkuru ya james jovin ivyo bitigiri vyashikirijwe n'umuyobozi ashinzwe impunzi muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ca tanzania bwana sudi mwakibasi mu nama yahuje leta ya tanzania amashirahamwe n'impunzi z'abarundi yabereye hagati mu nkambi ya nyarugusu kuri uyu wa kane bwana sudi yemeza ko amatohoza aheruka gukorwa n'igisata c'ubuvuzi mu nkambi ya nyarugusu yerekanye ko abana barenga gato ijana n'umunani bari munsi y'imyaka itanu bicwa n'indwara zitandukanye harimwo malariya buri mwaka hashingiwe kuri ubwo bushakashatsi ibyo biterwa hanini n'ubukene bw'imiti mu mavuriro abaganga bake no kubura imfashanyo z'imisegetera mu miryango kambi ya Nyarugusu, vifo vya watoto chini ya miaka mitano, namba inatisha, idadi kubwa sana.
Mwikambi Nyarugusu abana bapfa bari munsi y'imyaka itanu, igitigiri kirateye ubwoba cyane, igitigiri cariyongereye cyane.
Idadi ya mahitaji kwenye usaidizi wa kibinadamu ni kubwa mno.
Igitigiri c'ibikenewe ku bijanye no gufasha muntu igitigiri ni kinini cyane wakati uwezo wa kuhudumia hayo mahitaji ni mdogo sana mu gihe ubushobozi bwo gutorera umuti izo ngorane ubushobozi ari buto cyane hali ya afya ikoje kambini ibijyanye n'amagara y'abantu bimeze gute mu ikambi hali mkienda kwenye zahanati ikoje iyo mugiye ku madispanseri bimeze gute hakuna dawa nta miti hari hakuna madaktari nta baganga bahari kwa nini kubera iki hamna hela nta mahera hari mu gihe ibitigiri by'abana bapfa bitera byiyongera buri mwaka mu nkambi za Ruta na Nyarugusu Sudi Makibasi yumvikanisha ko leta ya Tanzania ata migambi ifise yo kugabanya cibure gukemura ico kibazo naangukia kwenye kundi ambalo halistahili usaidizi wa kibinadamu namwe mugwa mu mugwi utakeneye imfashanyo z'agateka kazi na muntu imfashanyo za kimuntu kwa sababu Burundi ni salama kubera yuko mu Burundi haratekanye kinachotakiwa ni kujiandikisha kurejea igikenewe ni ukwiyandikisha mugahunguka gusa umwe mu mpunzi z'abarundi yitabiriye iyo nama asanga ko leta ya tanzania atakuntu izoja imbere y'amakungu yishimira ko yafashije impunzi z'abarundi mu gihe biboneka ko iriko irahonyanga agateka kazina muntu no kudatanga imfashanyo zikwiye bituma abana bariko barapfa ku bwinshi ego mwatubwiye yuko abana batoyi bapfa ku bwinshi ngaha mu nkambi ariko nigiki tuzagishika mu burundi twivunira ko tanzania yatwakiriye neza nariya mu gihugu murashobora gushika bakababwira ati igihugu ni nziza mukaryama ukwezi amezi abiri ariko ntimushobora kumenya ikiri ndani y'umunyagihugu nyuma y'iyo nama twaganiriye na zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya nyarugusu zitubwira uko byifashe mu mavuriro muri iki gihe imfashanyo y'imiti yagabanijwe ku rugero rukabije iyo bakwakiye rero ukaza kwigana indwara ukuntu umeze iyo ubiganiye irya miti baguhaye baguhereza ubumanyi bubiri cyangwa butatu butacyo nyine bumaze hanyuma rero umuntu rero agaca ataha nawe urumva utaha muhira hari igihe umuhereza inyabumanyi butatu baguhaye ntimumufatire wenda aratonze iminsi itatu ntwaye umushyuko ngaho hakurikirwa n'uburyo byaze birambabaza rwose kwera niho ndaciye ndiyifumburira ko nyine sinsubira ko nukuza ndaza kuvurirwayo kwera ibyarangoye kandi hamwe bakampa ntibampe n'imiti nyine igize bibonekana mu bitigi dukura mu ishyirahamwe kuba ruje rijeje ubuvuzi mu nkambi ya nyarugusu abana hafi majana atatu mirongo inani n'icyenda baravuka buri mwaka gusa kubera ikibazo c'ubukene bw'amafaranga ubuvuzi budahagije abaganga badakwiye no kutaronswa imisegetera abana hafi ijana n'umunani bari munsi y'imyaka itanu barapfa buri mwaka kuva mu nkambi ya nyarugusu iri mu gihugu ca tanzania james jovini kubw'ijwi ry'amerika
aka kazi kimuramenyereye ko tugashiramwo iyo tugomba tubabwire ibijanye n'ubuzima bwa amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri amerika uno munsi turabira hamwe ubufasha amerika iha amakungu porogaramu zo gufasha amakungu ni imwe mu nkingi zikomeye za politiki y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika kuva intambara ya kabiri y'isi yose ihera nyamara abanyagihugu bitegura kuvugurura inzego zifata ingingo zitandukanye mu matora yo mu kwa cumi na rimwe aha muri amerika ntibiri mu bibaraje ishinga thomas kamirindi yaduteguriye inkuru ibasobanurira ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri uburusiya bwateye ukraine bushaka kuyigarurira leta zunze ubumwe za amerika yarahagurutse irahagarara yihutira kurengera ukraine mu kwezi kwa kane gushize perezida joe biden yashyize umukono ku itegeko rigenera ukraine amadolari miliyari mirongo itandatu n'imwe kuva rugikubita avuga ko guverinoma ye itazatezuka
leta zunze ubumwe za amerika iramutse isunye ukraine yagwa mu kaga uburayi bwagwa mu kaga isi yigenga yagwa mu kaga byatiza umurindi abo ari bo bose bifuza kutugirira nabi icyo nshaka kubwira perezida putini nzi kuva kera kiroroshye ntituzasubira inyuma
mu kwezi kwa cumi gushize umutwe wa hamas wo muri palestina wateye israheli wica abantu barenga igihumbi ushimuta bunyago abandi barenga magana abiri na mirongo itanu israheli yahise itangira intambara ikaze kuri hamas mu ndiri yayo mu ntara ya gaza intambara imaze guhitana abantu barenga ibihumbi mirongo itatu na bitanu nk'uko hamas ibyemeza muri iyi ntambara naho leta zunze ubumwe za amerika ishyigikiye cyane israheli itegeko perezida biden yasinye mu kwezi gushize riteganyiriza israheli inkunga ya gisirikare y'amadolari miliyari cumi n'eshanu abasesenguzi nyamara basanga abaturage batitaye kuri ibi bibazo biri ku isonga muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya leta zunze ubumwe za amerika na politiki zo gufasha amahanga muri rusange muri iki gihe bitegura amatora james thorber ni mwarimu muri kaminuza y'ubushakashatsi yigenga american university ya hano i washington dc
ibipimo byerekana ko abantu batageze kuri batanu ku ijana ari abatekereza ko ikibazo cya ukraine gikomeye niko bimeze muri rusange ku birebana na politiki y'ububanyi n'amahanga umubano dufitanye n'ubushinwa gukumira putin cyangwa ibibera muri gaza
intambara yo muri gaza yabaye intandaro y'imyigaragambyo ikomeye muri kaminuza za leta zunze ubumwe za amerika bariyama guverinoma yabo kubera inkunga itera israheli nk'uko abasesenguzi babibona ni ikimenyetso simusiga ko abaturage cyane cyane abakiri bato bashishikajwe no kumenya icyo inkunga igihugu cyabo gitanga mu mahanga zimaze barbara perry ni mwarimu muri kaminuza y'ubushakashatsi ya leta ya virginia university of virginia mu burasirazuba bwa leta zunze ubumwe za amerika
ndazi neza abakiri bato benshi bashyitse mu kigero cyo gutora bahangayikishijwe n'amadeni y'amafaranga y'ishuri aka ni akarorero baribaza ngo kuki turi gupfusha ubusa amadolari amamiliyari n'amamiliyari turungika inkoho mu makungu muri ukraine muri israel kuki tutokoresha aya mafaranga mu biraje ishinga imbere mu gihugu cyacu those monies domestically for other issues that need caring for in this country.
Donald Trump ushobora kuzaba kandida w'ishyaka ry'abarepublikani mu matora yo mu kwa cumi na kumwe nawe ntiyumva impamvu Amerika itanga amafaranga menshi mu nkunga iha amahanga muri urwo rwego nk'urugero aherutse kuvuga ko atowe atarwanirira ibihugu biri mu muryango wa otan umuryango w'ubutabarane wa gisirikare w'ibihugu bituriye inyanja y'amajyaruguru ya atlantika sinzabarengera mu by'ukuri nabagira inama yo gukora ibyo bashaka byose ni akazi kabo ibyo ari byo byose inkunga zikubiye mu itegeko ryo mu kwezi kwa kane gushize zishobora kuba arizo za nyuma zikomeye ku rwego rw'isi muri rusange muri uyu mwaka mbere y'amatora azaba ku itariki ya gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe gutaha usibye umukuru w'igihugu abaturage bazavugurura intebe zose magana ane na mirongo itatu n'eshanu z'abadepite bo ku rwego rw'igihugu n'intebe mirongo itatu n'enye ku ijana zigize sena y'igihugu uwo munsi kandi leta cumi n'eshatu zizatora abaguverineri bazo bashya hazaba n'andi matora menshi atandukanye yo mu nzego z'ibanze hirya no hino mu gihugu
thomas kamirindi urakoze ni no kuri rero duce dusozerera amakuru yacu y'uno mugoroba kuri mikoro aha muri studio ya gatanu mwari kumwe na diane nini nahazu nariko ndayabashikiriza muhinga bw'ivyuma yakoze nadia tahana ingenieur justin bari kumwe etienne karekezi yaraduhagarikiye nawe nyene yakenuye ku izina ry'abagenzi banje bose mu kirundi no mu kinyarwanda rero ndabipfurije ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu na hejo